e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ga ne re ka go fa tshono ya gore o kwale lekwalo o bue le papao papa gago o go tlisitseng mo lefatsheng o ne o ka morao reng mo lekwalong hm re bolele bua le rona 089 0898605665 ke gofa fa tshono ya gore o mo lekwalo e ee, dintlha kgolo tsa lekwalo la gago e ne e ka nna eng e ee, motsweding fm dumela papa ka le kae re teng ka rang ka mogau papa felix o bua le ntate thabiso le bona mochimbase a re utlwe a buti le bona nna ke ne ke ya gore madume motswadi wa ka o ke mo hlompa ke leboga modimo gore a bamphile motswadi wa go tshwana le wena ntate wa makgonte o ke ipelang ka yena ntate wa ka ke lebogela kgodiso e o mphileng yona o ile wa ba le nna wa ke sena sebaka ke ntate wa tswang kwa pele ntate wa makgonte ka ntateng ya thuto ya gago o ile wa nthuta go boifa modimo o ile wa nthuta go ba ntate ya lerato o ile wa nthuta go ba ntate ya maikarabelo ya le gore ka fela sebaka ke ntate ya maikarabelo ka gare go lapa la gagwe ke ntate ya maikarabelo ya ratang bana ba gagwe ntate wa ka ke go leboga ka thuto ya gago modimo a golokele wena ke lebogela thuto e mphileng yona ke lebogela botho bo nthutileng bona ke lebogela tse tsotlhe tse nketseditseng tsona ntate wa makgonte o ka kapa ke ipela ka wena ntate wa ka ke ntate leni le bona motšhing oh! bane o fm dumela re donkae me le nna ke teng re bua le mang kae o bua le ke filwe a re utlwele kwa lla gago ke filwe um eh, papa yo rategang o re tsetsitse sekolo o re bontshitse lerato o re rutile thapelo o re rutile go itlotla le go ithata le go rata batho ba bangwe o re rutile gore motho o mongwe le o mongwe ke motsadi la o go tsetseng ke ka mo ke lebogelang thuto eo ya gago le lerato lo re fileng lona ke a leboga gore e be o le motsadi wa ka re lebogile thata e le e le lesome le boraro pele tlhura ya bobedi re na le ke file mojabelo teng fa mo mogaleng ke ene psychotherapist ya rona ya thulaganyo ya ke sa dumela ke file re teng okae re teng yo botlhokwa jwa monna o botlhokwa jwa papa mo matshelong a rona mm hey re o tshameka kakanyo e botlhokwa thata mo matshelong a rona re le like ke ene first of all a irileng gore go kgonagale gore ke re nne teng ke ene a irileng gore re tle go a determinile gender re ke ene a protectang ka mo lapeng ke ena a sireletsang dilo tse dintsi mana go le bosigo a utlwa difotlofotlo konta re ne ke ena a tswang wa ntlha Hmm. rre rre ene eh, ba ba santseng ba na le papa gone anong jaaka re a rebile fathers day ka sontaga ba lesego ne nya tota ba lesego ba lesego ga e le gore ba kry bontate ba go tshwana le bo rona bontate le radile ba ba setseng ba ile ka rona o mongwe a kere a re tshwane o mongwe na le ene ntate mara ko mo botlhokong ga gore a letter to my father le kwalogo ya gorre ntse a le teng ga ise e le monate ga ise e le leng le le irang gore maikutlo a okobale ke le le ferekanya maikutlo nyana so go tswa mo gore le o ke o ntseng jang gape botlhokwa thata hmm. ya monno o botlhokwa o eh o na le maikarabelo ke mhm. phatlha efe e a e tswalang mo botshelong ba ngwana o mongwe le mongwe eh, re ke tla ke tla ke tla bua ka lefaitseng tlhakoreng la ka from experience hmm. re nna ebile gore re tshogile monate re godile monate gantsi ka mo lapeng e le ra irang dilo tse dintsi before go nna gore tsengwa dibata ka mo ntlong re kena na tsoga fologa re beela metsi a re tlhapisa and then mama robetse mama ha tsoga ene ke le ene wa pakela everything papa setsa bidi dilo mo mananeong a itse go a tsamaya so rona re tsogile yalo ha re tsoga papa ha re tlhapa ha re feditse papa o ira breakfast ha re fetsa papa a re tsa ka koloi ba mo stokong ba se re tsa ra tsamaya ke ne le botlhokwa ba rre o mo bophelong ba ka nne Mm, mm, mm. ya so na na phatlhanyana eo ha ha mama ma ka seven ne le nurse ha tswa mmerekong malera le dira tsa late papa ke na leng teng ke ena a peyang ka mo lapeng gore ke ene ke ntate o a utlwe kere re bo ha ise e the traditional man o mo itseng ke ntate e leng gore o tswa mo sekeleng ya banna ba bantsi ka gore ke ntate o ne a peya ntate o ne a tlhokomela bana a sa re mme ke ena a peyang mama a tshisa ka seven re tlo jang goraro ga re tlo ja ka tsatsing leo so luckily monate wa kgang ke gore ga mama tswa mmerekong e le nna sa chisa ntate o beitšang o bakantse dijo tsa maitseboa ka mo lapeng ra ja re le bana o fitlhile space sa mme le ntate so ke ntate o mm. ah, ke tsaya gore title e ya gore re ke motlamedi kgotsa provider ga e fiwa fela ne ke re title e ya gore re ke motlamedi kgotsa provider ga e fiwa fela ne anya itse fela ene le golo nako ngwe re nagana re tlamela hela ka dilo tsa material tse di tshwarang gore dijo o kgona go tlamela ka leadership ga o ntate ka molateng gore tsela e re tsang ke feng as lelapa ga mme a ya kwa bona ba mmusa ka lerato gore ee ya rona ke eng re tsamaya mo mme re tlo godisa bana ka lerato re godisa bana yana ga mme a o mana thata ee o mna kamo ne le ntate o kamo okay a marabile mama ka nao ene wa o mana ke thobolonyane le re a thobolo a re e-e eh, eh, nkate ka bosofte ka lerato a e buse mane a re he-e o itshwara e mo so o provide discipline ele le dišha leadership ele e ga o provide hela ka dijo se re kgonang go di tshwara ebile ke bua yane ke batla go protecta le bontate ba ba sa direkeng ga mm. e se gore ga o sa provide ka dijo le diaparo ga e se gore ga o kgone go provide ka lerato le care le guidance le leadership ke dilo tse tsotlhe because you are still ontate title ga e, e tle hela so sa inyatsa sepagatse hela ka gore ga o nna ya go fa ngwana papa bona tshwanetse le teng bona o ka tshwane ke go lebogela gore papa le ga nne o sa he provided me ka one two three lerato dilo tse e leng gore ga o ka man o itse ntate man bona a re tseng maikarabelo a rona bontate le mme bontate bao gore batho ba tshwana le rona re bua yana ka bontate o utlwe pelo e naba o itse itumele man ga o bua ka ntate le ntate o tlang go tsena a nnyala o a itse gore ke tswa ko ntateng o ntseng yang therefore ntate le rabile se tsa setile le ene eh, ntho gore go diriwa jaana ga o mmolelela gore o tswa kae le ene o itseela melebela ebile o sa mo fose kgona motho a itseele malebela go tswa mo gore o tswa ko lateleng tseyana bona motho le ene wa itseela o kgona go ruta batho ba bangwe malapa a tswele pele monate go sena gore mang o dira eng wena ka gore ntate a kgone go thapisa bana nnyane thapisa bana ntate go be monate ka molapeng ga ke sa kgone o nthuse hela hela yalo ntate o ntate you know mm-hmm. wa jara o jara lapa la gago wa di jara ka magetla go pala ka mo batho wa kera ha nne a sa kgone a tsa go pepa ngwana a sa kgone go dira eng o tsaya baraba wa ba emisa mane o leng ntate kore o beyond the role ya bontate o provider everything even the same nurse provider even beyond so a ke ntse wa bontate ba tlhaloganya role e ba itshwereng e ya ne ya re bofelo dumelang <laughs> na re o reng o gohela moa ko teng <laughs> e ko teng jene o bofelo ke o dumela re teng a bodi ke go fa 20 seconds yes 20 seconds eh, ke bua papa o ntsetseng o ke motlotlang thata e ka re o tsore mo sa bosigo go go tsereng um bo botsereng e mo nkgodiseng gona o sutla masigo o sutlha masiko phakela o ya mosebetsing e nyana o mpatlela tšhelete ya gore ke ye sekolong o mpatlela dijo o mpatlela eng go fitlha mo seemong se ke leng mo go sone gona anong jana right ke ya go leboga ya go tlotla o etswetse ra leboga utlwa a go nne le fedile lekwalo la rona mara ka gore go le le manese a a, a banna ke botsa gore a re a ka a ka ba mmesetsetse ee botse botsetse tota e setsetse eh diphologolo ke ona ba re kwa ba tausetsetse a wa re eng felix ee wena wena o ka o ka o ka ba mme mo botsetseng wena wa nna le yena sebaka sa beke first bona ke a boselere ja go ma botsitsi o sterilize dibotlole o o netefatsa gore mme le o phepa o tlhapile um gongwe o bile o fitlhele ja eh, jaaka ke filo a ka bua e le gore o pepile ka ka ka mokgwa wa karo hmm. eh o tshwantse o mothobe eh o mmofe jalo o mopante hera eh. be ke ke tshentsha maleri akanya makwalo a bana ba go ba ka go kwalelang ngona tsatsi lengwe mo letsatsing le tshwana lele <laughs> ke ka mokgwa o utlwang ke na le gore a batho ke bara kere ga o nna le ngwana nna le motho o a e se ka nna phoso re no e nnile phoso mo la ngwana na teng ga o mole for motho wa gago ba go founela yala gore no e ngwana o gorogile ke ga o moo nine months eo yotlhe eo ga o moo ga gona mo bonalang teng so so ya batle ga le re lebogile ke fele Mm. lebogile thata o tsamaya thank you thank you thank you re loeditse lekwalo la rona gompieno se ke motsweding